dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric bagira ubusa mu kwezi gushize kwa gatanu uyu mwaka nibwo twabagejejeho ibiganiro bitandukanye ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu ni ibiza byatewe n'imvura idasanzwe yaguye mu rwanda no mu karere muri rusange kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu igahitana abasaga magana abiri ku ruhande rw'u rwanda igakomeretsa abandi batari bake igakura abandi mu byabo ndetse ikangiza n'ibintu bitari bike mu kiganiro cya mbere ku biza twababwiye ku mfu z'abasaga makumyabiri baguye mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda mu murenge wa rwankuba mu ijoro rimwe icyo gihe twanababwiye ku mibereho y'abasizwe iheruheru n'ibiza aho karongi dusangira ijambo ntiyatereye agati mu ryinyo kuko nyuma y'ukwezi ibyo bibaye yasubiye kureba imibereho y'abasizwe iheruheru n'ibiza muri iki kiganiro turarebera hamwe uko imirimo yo kwita ku basenyewe n'ibiza mu murenge wa rwankuba ihagaze turareba uko abasenyewe n'ibiza babayeho ndetse murumva imwe mu miryango y'abagiraneza iri kubatabariza inabashakira amaramuko ndetse n'aho kurambika umusaya tubahaye ikaze dutangirana n'umwe mu bagizweho ingaruka n'ibiza atubwira uko byifashe ariko anaturangira aho bagenzi be baherereye muragenda nimugera kuri ka gahanda mumanuke mutyo mumanuka mureba iriya nzu Eh, nimugera ku rusengero murabaririza muti uwitwa tomasi harora ucumbikiye hategeka Bara- barahita baba- babasobanurira aho ku rusengero Mm.
aka gasantere ka hafi ho nta bantu barimo bacumbitse abacumbitse ahubwo bacumbitse mu- muri santere iyihe se?
iyi turimo iyi ngiyi duhagaze ko tubona yera Hmm?
ko tubona yera bagiye nyine bavuye hasi mu manegeka Mhm.
bazamo hano ariko ubu bagiye mu mu byerekeranye umuganda bajya mu mu mu gukora bashaka imibereho ariko bavuyemo hasi bazamo hano ahangaha iyi santere ubusanzwe yakoreshwaga iki iyi ngiyi yari ubucuruzi ariko uretse ko abantu bahombye bakigira mu yindi mirimo ariko uhombye agafasha undi akamucumbikira ntabwo dufite mu iyi santere ni batatu ni batatu ba- bari mu iyi santere ahangaha bavuye mu cyaro hasi n'imiryango yabo bose bari kumwe Mm. byose n'amatungo byose Aba- bene inzu nta ki- nta kode bababaza ntayo Mm, baravuga ati tubafashe namwe nimugira agaciro muzagira icyo mudufasha ariko natwe nta kode tubatse nta kode baka hano ubundi muri kode rusange.
uravuga ubukode Ni ubukode nta kintu babaka Mm, ariko noneho iki kibatunga basubira icyo i- igikuku kitajyanye bagasubirayo kujya gushaka ibibatunga ariko bakagaruka kuraramo hano ese nkamwe mu bazi m- ntabwo tuhabasanze ubona ubuzima bwabo burabagoye bimeze bite birabagoye cyane gute impamvu bibagoye ni kure aho baba ni kure ni mu manegeka hasi impamvu ari kure rero kandi bikanabagora ni uko imirire bayikura hariya hasi cyane Ni uku- uyu mwana wikoreye injerekani n'uwabo uyu mwana wikora injerekani n'uwanjye avuye ku ishuri wowe wari usanzwe utuye hano ngewe ntabwo nsa ntuye hano n'ubu ndi kubaka gutya nanjye na- natutse hasi mu ibyo ngibyo mu byo biza ubu ndi kubaka gutya amatafari urabona ni- ni amabisi nanjye ndimo muri abo ngabo Ah, icyo dushaka kumenya hari hasanzwe ari ahawe byari bimeze bite aho hari ahanjye ntabwo nababeshya hari ahanjye na mbere Mm, ariko ntahakorera ariko hari ahanjye niho nimukiye hari ahanjye nyuma y'ukwezi nk'ubu inaha ngaha dutuye mubyayi iyo ngize ikibazo cy'u- cyo gusonza njya kuri sako bakampa amafaranga nkarya icyayi cyagera ku itariki ngahembwa nkishyura uwangurije ibyo kurya wowe niba tukumva neza u- urifashisha nimba ntacyo narenganya nkurikije aho ndi mu bafashwa babanza n'abandi ariko nanjye ubwanjye ntabwo ari bibi cyane ntabwo ntabwo ndi wa undi wa nyuma ntabwo ndi uwa nyuma rwose abari inyuma yanjye ntatse baza bakavuga bati ese kutatse uri- uri imbere yacu wowe ukomeye twe twamera dute byaye rwose turahembwa ariko inaha ngaha mudufashije nabyo tukagira akandi gaciro karenze ako dufite nabyo byadufasha urivugira cyangwa uravugira bagenzi bawe Nge- u- mpereye kuri nge ndivugira urabona ko nka hano ndi yenda nagurije amafaranga kuri sako mfata ayo mabati kugira ngo ntwikire amatafari yo kubumba isakaro nicyo kibazo gusakarira byo byamfasha kuko amafaranga wenda nagurije muri sako yo gushyiraho ari amabati atatu urabona ko ari atatu ntabwo asakaye inka ikagira ngo ihaho yarara amatungo magufi akabona yarara kugira ngo batubwira ko tutazararana nayo ubundi ikigoye ni isakara ubu utifashije bigenda bite baramumenyera buri kimwe biragenda bite Mm, utifashije nawe baramufasha rwose no kumusiziriza no kumutwarira amabuye no kumubumbira babirimo n'ubu nibyo barimo k'uyu munsi wa kangahe none turi kuwa kane nibyo barimo n'uyu munsi nibyo barimo biri gukorerwa hehe biri gukorerwa mu, mu mudugudu wa uwo mudugudu bawita ari hakurya muri bigugu hari umudugudu ni ku izina ryawo ngibagiwe neza ariko eh umudugudu wa mataba hari ibibanza birahari mu ushinzwe akagari ka bigugu n'ubu niyo ari nta kibazo rwose nibyo barimo buri muntu wese aba tubona bari kuza ni abacumbitse ahangaha urabona ko hari nk'ikintu cyo kwiyakira mu masaha nk'aya ngaya ariko aba ntabwo bacumbitse ahubwo abacumbitse bagiye bafite imiryango yabo hano nta kibazo rwose aho twabona Frida ahantu hacumbitse kwabo cyane Mm, nabo ba- bahakwerekana aho hakuno hariya Mm. Nayo kuko byagiye biba- bigira bikundukanye n'ibibi- ba- bahita baba- babavanamo hari n'undi utishoboye witwa yishyize nawe pasiteri yamugombye kumu- kumucumbikira mu ishuri yari ari mu ntumbi z'amanegeka fande ntiwagiye yamukura ku gahato uriya tuzaguma ahangaha ntabwo uzapfa fande yamukuyemo ku gahato asakambura akazu yari arimo n'amanegene arahita amu- amuzamura amucumbikira haruguru kwa, kwa- kwa pasiteri kandi uwo mugore aba mu nzu ya wenyine afite abana ntacyo bamumariye nta n'icyo yishoboreye mbega uwitwa bonifirita hategeka nayishyize abo bantu bakwiye kurwanwa bakabafasha bariho kubw'abaturage iyo uvuga ngo bariho kubwo abaturage umuntu ukuvuga ngo mubafashije mute mwebwe ubu ni ukuvuga ko i- nka- nk'abana ka- umwana yaje uramuzimanira cyangwa se nawe ubwe nk'aho ngaho nk'uwo mugabo thomas yemeye kumwitangira yari afite inzu ebyiri mu rugo amuha imwe n'abana ubwo noneho nawe ajya mu yindi kandi nawe afite abana ariko ye- yanze ko ateragira uwo mucumbikiye mubona bikomeye afite abana bangahe bikomeye mu buhe buryo bonifirida aragu- araguberewe nta mugabo agira afite abana bangahe afite injyamugambi ebyiri n'umukobwa wa gatatu n'uwahetse wa kane n'abahungu batatu b'abasore Mm. ariko batagira icyo bamumariye utwo twana tubiri tw'impanga two turi iwanjye twazanye n'inka u- u- banga ko ihirima mu- muri icyo gikuku noneho bo- utwana turaza rero tuzana n'iyo nka batuze nk'uko ntunze abana ntibyangora nkabagira nteze abo umusaza umusaza yari ashaje n'uwo mugore akaba atishoboreye babafasha bate babafasha impungure n'ibishyimbo njyewe ntibagomba kumfasha kubera ko mm, mfite byi- byatunga abo bana nubwo ntifashije ariko simpanywe nabo njyewe ni- ndi- ndi ndi iwanjye kuva ndi iwanjye rero simpanywe n'umuntu ucumbitse kandi na mbere banacumbika nta mibereho bari bafite Ba- bagira ibiza batagira n'ibiza na mbere nta- ba- bari batifashije ntako bari bameze bari bariho batariho gusa nuko bagira aho bataha ariko ubundi bariho batariho harya hategeka wavugaga ngo we afite abana bangahe kwanza afite abana umunani ariko nka batanu bo ba- baba bangana nka- n'utu ngutu uhageze bavuga ko ba- wa- babyariye ituru imwe
kuko ntabwo nashyiramo iyi nzu amatafari yavamo ataruma ni ukuvuga ngo u- u- wahisemo kuyiraza Na- nyi- nyibana ahangaha nta handi nayishyira abajura ntabwo bashobora kwiba Oya, mbo- hano hari ironde ironde rihera saa kumi n'ebyiri kugera mu gitondo urazi ko ingurube igira izuru rikomeye cyane ubwo urumva nyishyizemo ubwo urumva byahita bihirima nanone ubwo ni ukuvuga ngo iba hano nanjye nkaba ndi hafi nta gusinzira guhari ni ukuba nyi- nyirindiye umutekano
wabanaga nayo epfo iyo ngiyo hepfo yo mu cyaro tuba dufite ibiraro ariko urumva ko nyine ibikoko byageze gutya birakubita nkabona ko nyigumishije nta handi na- niyo nagira akantu k'agasantere gato nako ka- akabuwate gato nayishyiramo ntabwo nayihasanga iyi ni imari nyine wasanga abandi bayitwaye dutandukanye n'uyu mugabo twakomerejeho imirimo yo gushakira aho gutura abasizwe iheruheru n'ibiza iri gukorerwa madame clotilde musabyimana uyobora akagari ka bigugu irwankuba yari mu nama n'abaturage nyuma y'umuganda wo kubakira abasenyewe n'ibiza tuzagaruka ku muganda umunsi nk'uyu dukura aho twari tu- tugereje ariko dusanga nta muntu udafite ubwiherero nubwo abatabukutu ari bakeya tubyemeranijweho n'abo navuze n'abo twagiranye amasezerano yego ibyo ni kimwe ikindi ki- nashatse kubabwira cyihutirwa mwabona bino bikorwa turimo byo kubakira abantu dufite inzu cumi n'ebyiri sibyo sinabihoze nabibabwira inzu cumi n'ebyiri bisaba ngo tube tuzirangije nibura mu kwa karindwi Eh? sibyo se gusiza birasa nk'aho bi- birimo bisozwa ariko gukomeza kubumba no gutwara amatafari ni ibintu bitureba icyo rero nashakaga kubabwira ndasa ku ntego tugiye kuzamura inzu esheshatu zihwanye n'imidugudu dufite sibyo se buri mudugudu ngiye kuwuha inzu noneho ku buryo bakora byi- byihuse kuri tageti tudakorera ku mu kavuyo murumva atari byo byaba byiza sibwo byakwihuta sibwo byabashimisha kuruta uko wavuga ngo
twamubajije ingano y'ibyo bari bamaze gukora twazindukiye mu gufasha abahuye n'ibiza tubasiziriza tububakira dushije ibibanza bitatu hari icy'uwitwa mukerangoma n'icy'uwitwa nambaje n'utwitwa sinigenga abo bose bahuye n'ibiza ubu baracumbitse ariko turabashijirije gusiza twabirangije tubumbye n'amatafari magana abiri twatwaye n'amabuye amasitera atandatu
muri rusange mufite abantu bangahe mu kagari kanyu bahuye n'ibiza cumi na babiri ni ingo cumi n'ebyiri kandi zose zigomba kubakirwa imvura yaraguye inzu zabo zirahirima ziragenda ku bw'amahirwe ariko twebwe muri aka kagari nta bitabye imana ariko bose twarabacumbikishirije aho twashijije ni site ya mataba babiri ni ibibanza byatanzwe na leta undi ni undi wari ufite ikibanza muri ino site ya mataba site y'umudugudu ubufasha bw'ibiryo bagenda babuhabwa n'uyu munsi bagiye kubufata ku murenge kuko karitasi hari inkunga yatanze y'i- y'ibiribwa abandi abaturage nabo bari gufasha bagenzi babo mu mu kubakirwa leta yatwemereye yuko bazaduha isakaro amabati yo kubasakarira ariko natwe tugakora ibikorwa by'umuganda kugira ngo tububakire birangire ni- n'ino mpeshyi Mm mwihaye nk'igihe kingana iki
twihaye yuko bitarenze mu kwa munani izo nzu zose zose tuzaba turangije kuzubaka muri ibyo bikorwa byo kubaka ingufu zo ku kagari zo nyine ubwazo zirihagije
Bo, ingufu zo ku kagari namwe murabibonye nk'uko tu- mubonye tubipanga buri mudugudu ufite inzu zubaka kandi natwe baduhaye batwemereye inkunga z'amabati tubona unarebye n'uko abaturage baba babyishimiye namwe nk'uko mubibonye ubona nta kibazo kidasanzwe uyu muturage ari mu bahereweho mu kumushakira aho kurambika umusaya nitwa sinigenga inosa inzu yaragiye yose uba uri kubahera
ubu ngubu ndacumbitse hafi kwa mukecuru wanjye aho hafi duha ubuzima bwo gucumbika n'umuntu wabaga mu nzu yawe bwite ubu bimeze bite reka ubu imibereho ni mikeya cyane yewe umutekano ntabwo umeze neza cyane bityo no kuba ubuzima butagenda neza
none tumenye amakuru ko nawe uri mu bantu bagiye kubakirwa bivuze iki kuri wowe
ubu nu- ndumva nishimye nezerewe kuba mugiye kunyubakira nanjye nkaba nzabona inzu nziza yo kubamo ufite abana bangahe mfite abana batanu abana batanu ni nanjye ukwa- n'umugore ubwo turi barindwi mubana mute kwa mukecuru duhiye sura kwa mukecuru ducumbitse nyine ubwo bashobora kuba barampaye icyumba kimwe nabo bagafata ikindi cyumba cyo kubamo Eh, ndumva bigiye gukemuka kandi buriya ndumva bizakemuka vuba bidatinze tuvuye mu kagari ka bigugu dusangira ijambo yakomereje ku biro by'umurenge wa rwankuba aha hari abaturage babarirwa mu majana bicaye bategereje guhabwa imfashanyo z'ibiribwa birimo ibishyimbo n'ibigori nabanje kubaza bwana gasupari mutabazi na mugenzi we bakorana mu mushinga karitasi mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo imvano y'iyi mfashanyo iyi mfashanyo Caritas yayikusanyije mu maparuwasi yatanzwe n'abakristu bafite umutima w'urukundo n'impuhwe igenewe abaturage bo mu murenge wa rwankuba bazahajwe n'ibiza ingano yayo bigiye ari ibintu bitandukanye ibiribwa bigeze muri toni enye n'igice hakabamo n'imyambaro itandukanye twagennye ari iy'abagabo ari iy'abana bitewe n'abantu uko bangana ni imiryango igeze muri magana atatu n'ine turi buze kubihereza bizakorwa kuva ryari kugeza ryari I- iki gikorwa ni ibimaze gukusanywa kuri taranshe ya mbere turabitanga uyu munsi bose barara babijyanye nk'uko mwabibonye ahangaha ku ituru ya kabiri tuzongera turebe niba hari ikibazaba cyamaze kongera gukusanywa tuzongere kukibaha nyuma tunateganya ko hariho ababa amazu yabo yagiye yose kuzareba niba tuzashobora kubabonera amabati yo ku- yo kuzabasakarira nibamara kubona inzu hanyuma tukamenya amakuru ko ari umuntu uko agenda abyumva ariko atanga bimeze bite ubushake bwo kubitanga bumeze bute mu bantu ugereranyije kugeza ubu ngubu abanyarwanda bamaze kubona ko bagomba kwigira niba mugenzi wabo agize ibibazo bakamutabara ubwo rero twabibwiye aba- aba- abakirisitu muri rusange bagerageza buri wese uko ashoboye akabyegeranya tubihuriza hamwe turabibazanira ariko ubona buri wese ashoboye ku- icyo atanga ni niyo mpamvu mwabonye twazanye ibintu bitandukanye ubashije kubona imyenda akabona ko mugenzi we wa- inzu yagiye yagerageje kuvuga ati reka niba nifite imyenda itatu reka ntange u- ibiri nanjye undi nsiga mfite ubushobozi bwo kongera ngashaka undi mwohereze mugenzi wanjye inzu yagiye n'imyenda ikagenda abona icyo yambara ubwo rero ni ukuvuga ngo buri wese yagiye atanga icyo umutima we uri kumwerekezaho haba harimo n'abatanze amafaranga Eh, nababwiye ibijyanye n'amabati hari amwe babashije gutanga amafaranga makeya niyo tuzabasha kuzaguramo amabati nibamara kubaka kugira ngo basakare Eh, kugeza ubu ngubu tumaze kugeza kuri miliyoni imwe y'amafaranga y'u rwanda ntago twe tuzabafasha kubaka umurenge ufatanyije nabo na ba nyir'ubwite bazubaka tubafashe gusakara padi namwe muratwibwira Eh, nitwa padiri safari laurent ndi diregiteri wa caritas ya diyosezi ya nyundo dukorera mu mazone abiri hari zone yitwa gisenyi na zone yitwa kibuye ngereho ndi diregiteri muri zone yitwa kibuye ni icyahoze ari perefegitura ya kibuye perefegitura yose murabona mugomba gufasha abangahe mu by'ukuri iyi mfashanyo iri mu rwego rwihutirwa turi kugenda tuyikusanya kubera ibyago byabaye ahantu habiri mu murenge wa rwankuba ndetse no mu murenge wa murundi bombi ni mu karere ka karongi hari n'ibindi bibazo byagiye biba hirya no hino mu turere twose dukoreramo kubera imvura imaze igihe igwa n'ibiza byagiye biyikurikira ariko ho ntabwo bababaye cyane nk'abo ngabo muri iyo mirenge ya rwankuba na murundi ubu nibo turi gutabariza muri iyi minsi nari mbajije bangahe abaturage bose ni abaturage barenga igihumbi turi gutabariza hano muri uyu murenge wa rwankuba ndetse na murundi mwebwe burya gusa usaba umuntu akaguha cyangwa akakwima mu kujya kubaza abaturage bimeze bite?
E, mu by'ukuri iyo dutabaza dusanga abantu bose ariko by'umwihariko twihereyeho e, n'ubundi a- abantu baje bagana yezu bashaka kumwumva bamutezeho byose mu gutaha abigishwa be babonye ko bashobora no kugwa mu nzira kubera inzara babaza yezu bati turabigenza dute yezu ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu muri urwo rwego rero natwe twishakamo imbaraga twi- duhereye iwacu icyo tubonye kinakangura n'abandi duhera cyane cyane muri kiliziya gatolika ariko tukanagenda n'ubundi ntabwo dukorera mu bwihisho dukorera ku mugaragaro kandi tuvugira ku mugaragaro ku buryo n'undi wese ufite umutima mwiza wo gutabara yumvise uko gutabaza kwacu bose baratwegera no mu mfashanyo twazanye uyu munsi ntabwo zatanzwe n'abagatolika gusa ni abaturage bose ku ijwi ryavugiye kuri paruwase ryavugiye muri santarare ryavugiye mu miryango remezo aho abakirisitu n'abaturage muri rusange batuye umuntu yavuga ko bigenda neza rero bigenda neza eh, kuko mu cyumweru gishize uretse no gutabaza mu gihugu imbere tunatabaza n'ahandi hose hari nk'indi mfashanyo igera ku gaciro ka miliyoni ebyiri yatanzwe mu cyumweru gishize hari n'iyingiyi igera kuri miliyoni eshanu tumaze gukusanya twazanye none kandi turacyakomeza bigenda neza rwose muri ibi bihe by'ibiza kugeza ubu ngubu tumaze kubona ibigera kuri miliyoni zirindwi zirenga ukurikije ibyo mu cyumweru gishize bya miliyoni ebyiri n'ibingibi birenga miliyoni eshanu bigera kuri miliyoni eshanu na magana abiri na mirongo irindwi ijyaho n'ibyorezo by'ababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze dutabarane bwangu ibyangiritse tubisane tufatanya izo nama
muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ingaruka z'ibiza mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda muracyari na ah kabagira ubusa mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana vedaste hakuza abaganwa uyobora umurenge wa rwankuba mu burengerazuba bw'u rwanda nabo yabanje gushimangira ko abagenewe izi mfashanyo z'ibiribwa ari imiryango magana atatu n'ine yahuye n'ibiza murakoze abigenewe nk'uko bababwiye ni imiryango magana atatu n'ine igizwe n'abantu bagera ku gihumbi magana ane bari mu bantu bangijwe cyangwa se bakozweho bikomeye n'ibiza byabaye mu minsi ishize toni enye murumva zirahagije cyangwa ni uko arizo zabonetse murakoze tone enye uh, ni uko arizo zabonetse kandi ntabwo aribwo bwa mbere bafashijwe ni ukuvuga ngo kubera abafatanyabikorwa batandukanye bumvisha ububabare bw'abaturage buri wese agenda azana bitewe n'ibyo yabonye hanyuma natwe tukareba dukurikije uheruka gufata cyangwa se ugomba gufata tukagenda tubikurikirana bitewe n'uko tuzi abaturage n'uburyo bababajwe n'ibiza muravuze ngo si ubwa mbere twavuga ko mwatangiye kubagaburira ryari murakoze kuva ubundi umunsi ibiza bi- biba bukeye bwaho muzi ko twashyinguye abitabye imana kuri uwo munsi midimari hari imiryango makumyabiri n'umwe yahise iha ibikoresho by'ibanze Ah, nyuma yaho haciyeho nk'ibyumweru bibiri yongeye guha gufasha indi miryango mirongo itandatu n'itandatu ndetse na nyuma yaho hari toni eshanu baduhaye z'ibiribwa bitandukanye harimo ibigori n'ibishyimbo Ah, hakaba n'abandi bafatanyabikorwa rero babifite ibyo bazanye ari no muri urwo rwego n'uyu munsi karitasi hari ibyo i- iri kubafasha Mm, twamenye amakuru y'abaturage bagicumbikiwe kubera ko basenyewe n'ibiza twavuga ko mu murenge ubu ni bangahe mu murenge raporo twagaragaje y'abantu bacumbikiwe bari imiryango igera ku ijana na makumyabiri ariko irimo abantu benshi ubwo ndavuga imiryango Mm.
iyo yose rero yari icumbikiwe kubera ko aho bari bari ah, bamwe amazu yaragiye burundu abandi yaguyeho n'ibikuku ara- arasaduka ku buryo abo ngabo rero bacumbitse ahantu hatandukanye mu murenge wa rwankuba aho twageze mu kagari ka bigugu twabonye ko abaturage batangiye gahunda zo gusiza kugira ngo babashe kuba bakubakira bagenzi babo ahandi mu tugari bimeze bite murakoze mu tugari dutandukanye twabayemo ibiza harimo aho bafite site y'umudugudu bashobora gutangira kubasanira ariko nko mu kagari ka rubazo ari naho twagize ikibazo cyo gupfusha abantu benshi umusozi wamanukiye abantu ni ahantu hatagomba kongera gutura abantu bisaba ko bagira ahandi bimukira ni ukuvuga ngo rero mu tugari nka- nka- nk'uko mubivuze muri bigugu muri munini ah, muri rubumba aho ngaho abantu baba batangiye kubaka by'umwihariko nka mu kagari ka gasata na rubazo ho turacyabanza gushaka aho abantu bazimurirwa ntabwo ba- bazasubira aho ngaho ibiza byabasanze kuhabona byo biroroshye kuhabona ntago byoroshye kuko birumvikana ko abantu niba yaragendesheje inzu akagendesha amatungo akagendesha imirima birasaba ko hagira ubundi buryo yafashwamo kugira ngo abone aho gutura ariko amasite arahari wenda igisigaye ni ukugira ngo aboneke amafaranga yo kugira ngo bishyure ba nyir'ubutaka cyangwa kubagira- kubakora nyine expropriation hanyuma abantu bakabona aho batura hanyuma murebye uko ikibazo gihagaze hariho kububakira hariho kubagaburira bigenda bikorwa n'abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa batandukanye ubushobozi bw'umurenge gukemura iki kibazo biroroshye oya ubushobozi bw'umurenge ntago navuga ko buhagije kuba bwakemura iki kibazo niyo mpamvu tugira abafatanyabikorwa batandukanye badufashamo by'umwihariko guverinoma y'u rwanda nu- binyuze nyine mu buyobozi bw'akarere n'ubwa midimari habaho gufatanya cyangwa se kugaragaza ibikenewe nabo bakagaragaza ibyo bashobora gukora cyangwa se bakagira ibyo bakora tukifashisha n'abandi bafatanyabikorwa ntabwo rero twavuga ko umurenge ubwawo iki kibazo wakikemurira twaraganiriye ndetse niba tugaragaza uyu munsi raporo y'abantu bacumbikiwe twanagaragaje raporo y'imirima yaba yaragiye cyangwa se imyaka yaba yaragiye ari nayo baheraho baduha iyo nkunga ba- bagiye bagenera aba- aba baturage bagiye bahura n'ibiza murabona se bishobora kuzavuga ngo babonye aho gutura nka ryari mugereranyije ubu ngubu ntago umuntu ahita avuga ngo igihe twagiha igihe twakwiha kubera ko harimo ubufatanye bwa rwanda housing authority harimo ubuyobozi bw'akarere iyo rero twamaze kubibagezaho uh, hari inama ngira ngo inateganywa ku wa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira dushobora kureba noneho dukurikije ibyo rwanda housing authority yemeje dukurikije ibya midimari n'akarere noneho twaba twatwiha igihe kubera ko mu minsi ishize murabona twari tukiri mu mvura buryo tutateganyaga gutangira kubaka ariko ubu ngubu ubwo twageze mu gihe cy'izuba nizera ko biri bwihute mu gihe cya vuba ku musozo w'ikiganiro reka mwumve imibereho y'abafata izi mfashanyo z'ibiribwa mu murenge wa rwankuba muraho neza muraho mukecuru tuhasanze hano mwaje gukora iki
twaje ku mu buyobozi kubabwira ibyacu ibyanyu ni ibintu bihe ni ibiza byatusenyeye byaradusenyeye bitwara imirima bitwara ibintu byose Mm.
none izuba ryakwishe rero hano ubwo nyine twe twaje kubibabwira ariko nabo barabyizeye abenshi baragiye bahagera mwaje kubabwira ariko tubonye ibintu bimeze nk'ibiribwa nibyo byabazanye uheruka kurya ryari
Aha. kurya ubusa ni mbese ko ibintu twaryaga byose byagiye n'amazu twarimo akaba yaragiye naho kurya ubusa nyine n'abantu barapfuye Nta- ubu ngubu turi mu macumbi turacumbitse ntacyo turya tubereye aho ngaho gusa ni biraje eh, ahubwo imana ibaha umugisha uriyumva ute rero ko uba ubonye biriya biribwa biri- ndishimye ndishimye ndishimye rwose kuko mbonye icyo ndararira uheruka kurya ryari Mm, mperuka kurya eh, nk'ejo bundi batugobokaga baduha nk'akantu k'agasuperi umuntu akakarwarizaho nk'abantu b'inshuti zacu bakure nibo baturwanagaho ubwo rero none twaje hano kugira ngo na na biriya bige kuko bari batubwiye ngo twihangane ngo ibiribwa bizatugeraho ubwo nibyo twaje kureba ni ukuvuga ngo niba nkumva neza kuva ibiza byabaho nibwo ugiye gufata ibiryo
twari dutunzwe n'udukoreramo nyine aka- akadufungurira nta- kuko nta- nta- ntacyo kurya rwose twifitiye hano twari duhari bahaye abandi ubwo baravuga ngo twihangane bazatutangiriraho baduhe twari dufite icyizere nyine batubwiriye aha abandi bamaze gufata amafu na za matora baravuga ngo nitugende twihangane tuzaze kuwa kane none ufite icyizere cy'uko ushobora kubona kuri ibi biryo Ndabi- ndizeye yuko ubwo birangeraho nabibonye ubwo rero numva agatima gashyitse hamwe nubwo ndi bubone ikirantunga bibaye ngombwa ko bigushiriraho nibiba ngombwa ko binshiraho ntabibonye ubwo nibyo nyine none se Kwihangana.
ndihangana nk'uko na mbere nihanganiye aho nawe se niko bimeze nanjye ni uko inzu yarasenyutse igikuku cyarayikubise kihitamo imbere kirayisenya uri kubahe ndi kuba ku musozi ncumbitse ubwo ndagenda nkatu- ngacumbika kubo twari duturanye nkaryamaho ubwo ibyo nari mfite byose twari twahinze ari ibijumba ari ibishyimbo ari iki imirima iragendera neza neza neza byari dutuye iruhande rw'umugezi birakubura birajyana dusigarira aho ngaho ntabwo wari bakaguhaye se icyo kurya bajyaga baduha ba- baduha ibishyimbo n- n'ibigori noneho tukarya Mm, nicyo cyari kitumajije kabiri babaha ibingana iki baduha nk'ibiro bitatu mu bana bangahe mu bana ba- batatu iyo babibahaye rimwe mubimarana igihe kingana iki twebwe se tubiteka nk'uko biri byashira tukarekera aho ngaho mushobora kubiteka nka kangahe mu kiro tukirya nka kabiri cyangwa gatatu kugira ngo turebe ko twarengerereza nyine bitewe n'uko ntacyo dufite tukarengerereza tukarondereza turya ubusa nyine kugira ngo turebe ko twaramuka ni uko bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro cya none nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse namwe mwari mudukurikiye ngaho rero nimukomeze murogerwe na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na aha wagira ubusa nawe utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi